bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri sitiya cumi n'umunani muri kumwe na joediani nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya mu ikambi ya rusenda iri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo havugwa ubukene bw'amazi ubu tuvoma ahantu mu ibuye ahantu mu viraje ya mirongo itanu wiyo viraje ya mirongo itanu uvomye amazi ukayanywa gatatu malariya ica itangura kubira uca urwara malariya uyu ni umwe mu barundi bahungiye muri iyo kambi ya rusenda avuga ko ikibazo c'ikena ry'amazi kimaze iminsi kivugwa mu ikambi yabo catanguye kubagira ko ingaruka mbi turabigaruka ko mu idonido handi hato tubafitiye kandi n'ibivugwa muri politike y'u Burundi aho abahunze igihugu hamwe n'abakiri bahunze igihugu hamwe n'abakiri mu gihugu bifuza umukandida umwe rudende rwanege mu matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mube hafi y'amaradiyo yanyu ni mu ntango za kino kiganiro ariko maze ndababwira muri make ko abajeje iperereza muri venezuela baraye bataye muri yompi cagira ca umukuru w'inama mateka yiganziwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi gikorwa ciyamirije n'umukuru wayo joan guadiyo edgar zambrano icegera ca guadiyo yafatiwe ku murwa mukuru caracas bamwagiriza ko yarifatikanije n'abakoze imyiyerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa perezida maduro mu kwezi kwa kane itariki ya mirongo itatu joan guadiyo akoresheje urubuga rwe rwa twitter yaciye yandika ati turamenyesheje abanyagihugu ba venezuela hamwe n'amakungu ko ubutegetsi bwanyuruje icegera c'umukuru w'inama nshingamateka yacu hambavu y'ivyo sentare nkuru y'igihugu ya venezuela yaragirije abashingamateka batatu icaha co gushigikira guadiyo bagirizwa guhemukira igihugu babaye abashingamateka cumi bamaze guhanwa n'amategeko bagirizwa gushigikira uwatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida maduro perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yarafatiye igihugu ca iran ibindi bihano bishasha ejo kuwa gatatu haheze amasaha make cane perezida wa iran atangaje ko atazubahiriza zimwe mu ngingo ziri mu masezerano abuza ico gihugu guhingura ibigwanisho ruhonyanganda ico gihugu cumvikanye n'ibindi bihugu bitandatu rutura ku isi trump yavuze ejo kuwa gatatu ko hagiye kuba ibindi bihano ku vyuma iran ishora mu makungu birimwo ubutare bwa aluminium ari naho ico gihugu gikura amafaranga gikoresha ibihano vya mbere muribuka ko amerika yafashe ku bitaro vya irani vyatumye ubutunzi bw'ico gihugu busubira inyuma amahinguriro y'ivyuma nayo y'iryo soko rya kabiri ico gihugu kironkeramwo amafaranga nayo nyene aca asubira inyuma icuka kibi hagati ya irani na leta zimwe za amerika ciyongereye mu ndwi iheze aho igisirikare ca amerika carungitse ubwato bw'intambara hamwe n'indege zifise ubushobozi bwo kurasa bombe z'ubumara bwa nikleyere muri ako karere cagiriza irani gutera ubwoba abasirikare ba amerika no gutegekanya ibitero bishasha radiyo mukunda ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi ho turi ku mirongo migufi ya shotwaves kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba turi kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri ahandi mushobora kutwumva ni kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ibiganiro vyacu n'amakuru atandukanye turabicisha kuri facebook ariyo voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongere ndabahe ikaze bamwe mu batavuga rumwe na leta y'u Burundi abahunze igihugu hamwe n'abakiri mu gihugu barahuriye i Kampala muri Uganda mu mwiherero w'iminsi itatu mu mpera z'indwi iheze intumbero y'iyo nama yabaye mu ibanga ntangere yari yo kurondera guhuriza ku mukandida umwe mu kwitegurira amatora yo muri bibiri na mirongo ibiri ibindi ku ino nkuru na mugenzi wacu i Kigali Pierre Claver niyo nkuru ni inama yagizwe ibanga ku buryo budasanzwe nk'uko umwe mu bayitabye yabitubwiye yemeza ko batashaka ko ibyo bariko baraganira ko bijya habona kuko ari inkoramutima byari bitekanijwe ko iyo nama itangura ku munsi wa kane w'indu uheze ariko kubera ingorane z'amatike y'indege byabaye ngombwa ko bose barindirana inama ibona gutangura ku munsi wa gatanu nk'uko isoko ryacu ry'amakuru ribivuga mu batavuga rumwe na leta bayitabye bavuye i bujumbura twavuga nk'umugambwe senel wa honorable agatogwasa ishami ry'umugambwe iprona ritavuga rumwe na leta ryaserukiwe na tasiano sibomana ari kumwe na professeur evariste ngayimpenda abaseruka imigambwe nka sawa nyafrodebu ranak parena pajude n'iyindi ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta bahunze igihugu hariyo abantu barenga batanu cyane cyane inzego nshasha z'urunani senared nk'uwururongoye dr jean minani umunyamabanga nshingwabikorwa akaba n'umukuru w'umugambi wa cdp anise niyo nkuru hamwe n'abandi bari mu nzego z'urwo runani mu minsi itatu bamaranye umwe mu bariyo avuga ko bari bafise intumbero yo gusenyera ku mugozi umwe nk'abatavuga rumwe na leta kuvuga ururimi rumwe kuzuzanya no kwitegurira amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ikibazo gikomeye kiba hanze nk'uko ayo makuru abitubwira no kwitaba amatora bafise umukandida umwe wariyo yagize ati nico kibazo twa twavuganye ntawe ugisimba ariko imbere y'uko dushika ngaho hariho utundi tuntu tubanza gukura mu nzira canke kwemeranya ko muri ivyo bazobanza kwemeranya ko harimwo gusaba gukugwa ko imitahe mpuzamakungu y'ubutungane irondera bamwe muri bo gukingira umutekano wa bamwe muri abo botahuka bibanye ngombwa bakitorera mu gisirikare n'igipolisi ababacungerera ubuzima hamwe no gusubirana canke kunga imigambwe yabo yacitsemwo amashami nk'uko isoko ryacu ribivuga mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi igihe igice ca kane c'ibiganiro bihuza abarundi cari giheze niho baje hamwe ijya mbere basohora n'urwandiko mu kwezi kwa mbere umwaka uheze basubiye guhurira hamwe mu nama y'abahurije INTB mu Buganda mu mpera z'umwaka uheze naho nyene basubira kumarana indwi yose yarusha igihe leta y'u Burundi yasiba igice ca gatanu c'ibiganiro ico gihe bavuze ko kabaye akaryo keza kuri bo ivyo bari bamaranye iminsi baganira i kampala ni nk'ivyo bari bafundikiye yarusha mu mwaka uheze anise niyo nkuru yari yaserukiye urunani senared yabibwiye ijwi ry'amerika ku mwaka uheze yari yemeje kandi ko bazosubira guhurira hamwe bakabinoganza hariho ibintu vyoshigwa imbere kugira ngo aya matora agende neza hariho kurekura abafungiwe ubusa hariho impunzi zotaha hariho abanyepolitike botaha n'ingene umutekano wabo abo bose botaha ukubahirizwa uwariyo avuga ko ubu i kampala bashitse ku bintu bitari bike atashatse gushira habona yagize ati ubu twashizemo ingufu zidasanzwe n'umwete kuko amatora yegereje tubwirizwa kuja hamwe tugahangana n'umugambo uri ku butegetsi tugahindura n'umukenyuro wacu nubwo biri uko biracagoye guhuriza ku mukandida umwe kuko hari ibihangange mu batavuga rumwe na leta batitabye umwiherero wabereye i Kampala aho twavuga nk'uwahoze ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gervais Rupyikiri wari umukuru w'inama nshingamateka Charles Nditije nabo basangiye umugambwe Iprona igice cahunze umugambwe PPD Giriteka urimwo cane cane abiyonkoye ku mugambwe uri ku butegetsi n'abandi abo mbere baheruka no kuva mu runani Senarede Honorable Charles Nditije aho yahera aheruka mu biganiro yarusha yari yavuze ko ayo matora batazona yitaba benshi imbere bavuga ati mwebwe abanyepolitike mwaraduhenze mwirirwa mu biganiro tukarindira yuko ari kivamwo tugahebura mbega kumbure mwebwe ntimurondera bya bibanza mwe bita amagaburanyama mwaraduhevye mugabo nobaremesha yuko tariko turabaheba ku binyerekeye n'abandi ntiriko turarota tuja mu matora kugira tugabangane ubutegetsi n'ubutegetsi bwayo matora ntatuzojamwo n'abajije bamwe mu bari mu nzego nkuru z'urunani sanarede banyemerera ko iyo nama yabaye ko yagenze neza ko baganiriye bumvikana ariko ko bifuza ko ivyo bafondetse biguma ari banga gusa bemeje ko ari ku nyungu z'igihugu ubundi nawe yariyo yabwiye ijwi rya amerika ko bahurije ku rwandiko rumwe barungikiye umuhuza mukuru mu matati y'u Burundi yoreka guta museveni akaba n'umukuru w'igihugu cy'ubuganda rurungikirwa kandi ubumwe bwa afurika ishami mpuzamakungu oni akarere ka eyase n'abandi naho biri uko hari bamwe mu banyepolitike bahungiye mu rwanda batemera ko uwo mubonano hari icyo uzovamwo bamwe bagize bati abo n'abashaka kwitahira gusa bari kubarondera ingene bokwicira inzira bati nta kindi atari ukwishikana ku butegetsi bwari bwarabangaje abandi nabo bagize bati ubutegetsi bufise inyungu zo kubakira kubakingira no kubemerera bakaja mu matora kuko buzoca bwereka amakungu ko abari abanyepolitike bakomeye batavuga rumwe nabwo batahutse kwita bitaba amatora Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru arakenuye inkuru yiwe mushobora kongera gusubira kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com mu gihugu c'u Rwanda naho mu vyerekeye igisata c'uburezi leta y'ico gihugu yaratanguye umugambi wo gushigikira abanyeshure no kubahimiriza kugira ngo bige amashure yo kurera leta isobanura ko yafashe iyo ngingo hagamije gutegura abarezi beza no kuduza ireme ry'uburezi mugenzi wacu Asumta Kaboyi arakomeza nino nkuru leta isobanura ko mu myaka icumi ishize wasangaga abanyeshuri bahitamo kujya mu burezi ari bake cyane kandi rimwe na rimwe bakagirwamo n'abana babaga babuze andi manota yabajyana mu yandi mashami umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi reb ndayambaje irene yabwira ijwi rya amerika ko leta yashyizeho iyi gahunda kugira ngo izabone abarimu b'abahanga bazigisha kuva mu mashuri y'incuke kugeza mu mashuri yisumbuye uyu muyobozi yemeza ko abarimu b'abahanga bazafasha muri gahunda yo kuzamura ireme ry'uburezi ariya mashuri nderabarezi muri iyi myaka yashize ntabwo yabonye icyo nakwita ngo sapoti mu bijyanye n'ibikoresho byose nkenerwa hari aho rero wageraga wenda nko muri TTC tegura abandi bazigisha muri primaire wenda amasiyanse ugasanga iyo TTC itagira laboratwari mu yandi magambo wasanga aho ngaho harimo icyuho noneho tunagiye no mu ndimi buriya niba ari ahantu tugomba gushyira imbaraga ni ukwigisha indimi kubera ko indimi ni umuyoboro w'ibindi bintu twigisha byose nk'uko ubizi rero guhera mu mwaka wa kane w'amashuri abanza ukazamura ibyigishwa byose binyuzwa mu rurimi rw'icyongereza ni ngombwa rero ko uyu munsi dutekereza gushyira icyo bita laboratoire de langue mu matitisi yacu kugira ngo abanyeshuri barangiza muri za titisi babe bazi izi ndimi twigisha amashuri yacu ku rwego rwo hejuru ubwo rero nabyo ni ibindi bikoresho bitabaga amashuri kandi tugomba kujyanamo leta isobanura ko abanyeshuri bazifuza kujya kwiga mu mashuri nderabarezi bazajya bishyura kimwe cya kabiri cy'amafaranga yishyurwa n'ayandi mashuri leta kandi izanafasha aba banyeshuri bazajya kwiga inderabarezi kuba bajya muri kaminuza kandi kaminuza bakazayirangiza nta faranga na rimwe batanze umuyobozi wa reb avuga ko uwize amasomo yo kwigisha mu gihe yaba agiye muri kaminuza bazamuha amafaranga yose akenewe kandi atazishyurwa uwize uburezi we agiye kugera akarusho akarusho ni uko we amafaranga azamugendaho yiga ntabwo azayishyuzwa narangiza kwiga ibyo rero mu by'ukuri biratuma abanyeshuri b'abahanga bakurikiye amashuri nderabarezi twita TTC bakigisha imyaka itatu bakaba bari muri kaminuza icya mbere bari kwiga neza kandi noneho nibanarangiza bagomba kugaruka noneho n'ubundi kwigisha abari basanzwe bari mu mwuga w'uburezi baremeza ko izi gahunda ari nziza gusa abarimu bakavuga ko mu gihe cyose leta itazinjira mu kibazo cyo kuzamura umushahara wa mwarimu nta kizashoboka umwarimu umwe twavuganye wo mu ishuri riri mu mujyi wa kigali utashatse kuvuga amazina ye yavuze ko umushahara mwarimu ahabwa ari gutuma uburezi butitabirwa uyu mwarimu yabwira ijwi rya amerika ko umwarimu warangije amashuri yisumbuye wigisha mu mashuri abanza ahembwa ibihumbi mirongo ine ku kwezi mu gihe agitangira akazi mu gihe uwarangije kaminuza wigisha mu mashuri yisumbuye atangira ku mafaranga ibihumbi ijana na mirongo ine uyu murezi akemeza ko icyakorwa cyose gikwiye gutangirira mu kuzamura umushahara wa mwarimu reka duhere ku mu ae uhembwa ibihumbi ijana na cumi na bitatu kuraho mirongo itanu ntihasigaye ibihumbi mirongo itandatu azaryamo aguremo imyenda aguremo isabune yidepurase ntabwo byavamo rwose nyine niyo mpamvu uzasanga umuntu yambara ishati imwe icyumweru kigashira ikindi kikaza nyine bakatwita amazina batangira kutubatiza amazina urebye ikibazo ubundi ni amafaranga naho ubundi kwiga uburezi uzi ukuntu ari n'akazi keza ejo bundi haje abana twigishije hano baje ugasanga aratanga ingura cyari mwarimu kubera iki nawe azi ko imibereho ya mwarimu ikaze arumva urwego agezeho we wakabaye uru- u- umurusha leta ivuga ko gahunda yo kongerera ubushobozi mwarimu imaze igihe yikoraho bisobanura ko hashyizweho ikigega kigoboka umwarimu cyiswe umwarimu sako hashyizweho kandi uburyo bwo gufasha abarimu kubona amacumbi ndetse leta igasobanura ko guhera mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka umushahara wa mwarimu wiyongereyeho icumi ku ijana iyi gahunda izatangira n'abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu w'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye muri uyu mwaka aho azagira amanota menshi mu bizamini bya leta bisoza iki cyiciro kandi barahisemo kwiga inderabarezi bazatangira gufashwa kwiga icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye leta isobanura ko nubwo ishaka abanyeshuri bazajya kwiga uburezi ari benshi ibi nabyo bizabonwa n'uwabiharaniye kuba turi gukangurira abanyeshuri cyane cyane ab'abahanga kandi n'abafite umuhamagaro wo kwigisha kuza kuturerera ntabwo bivuze ko abazasaba bose ariko tuzabibaha tuzafata babandi bo hejuru kugira ngo n'ubundi iyo ushaka ireme cyangwa se quality n'ubundi ugomba kureba ko ba banyeshuri bategura neza kandi ko n'ibyo ngibyo ubateganyije biri imbere uzashobora kubibagezaho kugira ngo umunyeshuri wafashijwe kwiga amashuri y'inderabarezi mu mashuri yisumbuye abashe kujya muri kaminuza azajya abanza kwigisha imyaka itatu nyuma abone kwemerwa kwinjira muri kaminuza no guhabwa ibyo byose yemerewe nyuma ya kaminuza uyirangije azajya abanza akoreye mu burezi igihe kingana n'imyaka itanu abone kuba yajya gukomeza mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali Asumta Kaboyi nawe nyene arakenuye tukivuga ivy'uburezi mu gihugu c'u Rwanda bamwe mu bigisha bo ku kigwa ca Nkombo ni mu burengerazuba bw'u Rwanda baragaragaza ubuce bw'ivyumba vy'amashure nk'imwe mu mbongamizi ku burezi batanga ku buryo hari n'abana bataja ku mashure bagejeje igihe co kwiga kubera ico kibazo mugenzi wacu Themistocle Mutijima yaragendeye bamwe mu mashure ya ku kigwa ca Nkombo maze adutegura ino nkuru
interuro ya mbere iravuga ngo mu rwanda harangwa n'iki atweretse ko mu ari iki
aho ni muri kimwe mu byumba byo kwigiramo ku ishuri ribanza rya nkombo foundation school kimwe mu bigo by'amashuri bitandatu bibarizwa muri uyu murenge ugizwe n'ikirwa kiri rwagati mu kiyaga cya kivu mu burengerazuba bw'u rwanda abarerera kuri iki kirwa bagaragaza ko umubare w'abana bagejeje imyaka yo kwiga cyane cyane mu mashuri y'incuke n'abanza udahwanye n'ibyumba byo kwigiramo bihari mu gihe gahunda ya leta iteganya ko ubucucike mu mashuri bugabanuka bukagera nibura ku bana mirongo itatu mu cyumba kimwe cy'ishuri aha buracyari hagati ya mirongo itanu na mirongo itandatu ibyo bigatera ingaruka ku bana ndetse n'ababarera kwigisha abana benshi biragorana kuko umwarimu ntabwo ashobora gukurikirana umubare w'abana munini uri mu ishuri urumva niba umwarimu agira igihe cyo kwigisha isomo mu minota mirongo ine biragoye kujya mu minota itanu umwarimu umwitozo yatanze ari gukoresha evaluwasiyo aba amaze gukosora aba bana uko ari mirongo itanu niho uzasanga umwarimu akosora batanu barindwi abandi bakagenda badakosowe batamenye uko bakoze ibibazo neza ubwo bucucike bugaragara mu mashuri abanza n'ay'incuke aho ku nkombo buratuma ibigo byifata mu kwakira abana bitewe n'uko byashyikije ndetse bikarenza umubare uhwanye n'ibyumba bihari bityo hakaba n'abatiga cyangwa se bakisanga bibasaba gukora ingendo ndende ngo babone ishuri ryo kwigiramo hari abana batiga bitewe n'uko batabona aho bigira cyane cyane wibanze nko ku bana biga mu- muri garidiyene n'abana baba bageze mu wa mbere hari benshi batiga bitewe n'uko tuba tutabakiriye cyangwa biga kure bakava nko mu mudugudu wa gisunyu uri hepfo cyane wegeranye na gihaya ya gihundwe bakajya kwiga kuri sempiri kuko batinze kuza kwiyandikisha ugasanga bakora urugendo rurerure ku buryo kugera ku ishuri bibagora ibyo kandi biragaragarira no ku bana bagejeje igihe cyo kwiga usanga bari ku nkombe z'ikiyaga cya kivu aha ku nkombo mu mirimo itandukanye irimo n'iy'uburobyi mu minsi ubundi bakabaye bari mu ishuri nubwo bamwe muri bo bavuga ko babiterwa n'inzara namerwa ariko byose n'inzara nimba ushaka utudugu nyine ukajya kuroba ukazizana mukazi- tukaziteka iyo mvuye kuziroba iyo twabaye duke ndadushyira mu kiko ngatwosa ariko iyo zabaye zinshi tukaziteka hari igihe iwacu bajya biyonduma cyangwa njye nki- nkibwiriza nkajya kuziroba iki kibazo cy'ubuke bw'amashuri muri nkombo kandi kiri mu byo bamwe mu banyamadini bafatikanya na leta mu burezi kuri icyo kirwa baheruka kugaragariza minisiteri y'uburezi ubwo dr isaac munyakazi umunyamabanga wayo ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye yasuraga iki kirwa mu ntangiriro z'uku kwezi turimo nka minisiteri ngira ngo muri gahunda yo korohereza abana gukora ingendo ndende no kugabanya ubucucike mu mashuri aha naho tuzahagenera ibyumba by'inyongera bizatuma abana biga neza abahawe smart classroom tugomba nabo zo kuzuzuza nk'abafite amamashini bagomba kongerezwa uburyo bwa interinete bakazanahabwa na projector kugira ngo icyo twita smart classroom dushaka kuzuza n'ahandi no muri ibi bigo bya hano muri nkombo nabyo tuzabihageze aha mu murenge wa nkombo amashuri ashobora kwakira abana biga mu yabanza nane arimo rimwe rifite kuva mu inshuke kugera mu mwaka wa kane gusa andi abiri arimo iryisumbuye ndetse n'iry'imyuga ni mu gihe iki kirwa kiri mu mirenge ituwe kurusha iyindi mu karere ka rusizi n'abarenga ibihumbi cumi n'umunani inzego z'ubutegetsi hamwe n'inkombo zikagaragaza ko uburumbuke mu babyeyi buri ku kigero kiri hejuru ku buryo hari imiryango myinshi ifite abana basaga icumi ibyo bikaba biri mu bituma amashuri akenerwa ku bwinshi temisitokere mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda Themistokle Mutijima tumira mate gato hama amakuru n'ikiganiro iwanyu mu ntara cacu cuno munsi duce tubikomereza mu Rwanda ariko ubu tubabwira ivyihindagurika ry'ibihe bamwe mu barimyi bo mu mirenge mu murenge wa mu mirenge wa muko mu karere ka Musanze bahangayikijwe n'imvura ikomeje kugwa ari nyinshi imirima yabo ikarengerwa basaba ubuyobozi kubafasha kwagura imigezi n'imiyoboro y'amazi mu ntumbero yo kuyazibira ngo ntabandanye amenera mu mirima yabo ido n'ido y'ino nkuru na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana iyi sezo yari y'ibishyimbo muri rusange ariko twavuga ko nka mirongo itandatu ku ijana hamaze kuzura amazi ubu rero icyizere kirimo cyaragabanutse uyu ni umuhinzi twasanze yitegereza umurima uri muri site ya karuyege warengewe n'amazi ni mu kagari ka cyogo kari mu murenge wa muko mu karere ka musanze mu ntara y'amajyaruguru we na bagenzi be batiwe inkeke n'uburyo imyaka bahinze yiganjemo ibishyimbo ibigori n'ibinyomoro ikomeje kurengerwa n'amazi aturuka mu migezi n'imisozi yunamiye ikibaya bahingamo ubu yari abitwiganira ahereye ku mvura yaguye mu gihembwe cy'ihinga gishize imbogamizi dufite cyane ni imigezi nkubwiye ya nyabeshazana amararo idutera ikibazo twahinga tukaba tutabasha kubona umusaruro twateganyaga toni zigeze mu ijana tuza guhura n'ibiza by'imigezi nyabeshaza mararo na nyamukwana muri site ya karuyege dukoreramo ariko ubu tumaze kugemura toni zigeze muri mirongo itandatu imbogamizi ikomeye cyane dufite urabona kuko namwe n'imisozi myinshi ifitemo imigezi myinshi y'imvura iguye imanura amazi menshi ugasanga ya mazi akenshi araje atwangirije ibihingwa kandi kikaba ari ikibazo na leta isanzwe izi kenshi baje batubwira ko bafite gahunda yo kuzagikemura ariko kugeza n'ubu kikaba kitarakemuka Devot Uwimbabazi ni umukozi ufasha abahinzi umunsi ku wundi aberekera uko bahinga kinyamwuga no gufata neza umusaruro avuga ko muri rusange abahinzi bo muri aka gace bari basanzwe beza umusaruro utubutse ndetse bafite n'isoko ariko ko imvura izagabanya mu buryo bukomeye ingano y'umusaruro wari witezwe urumva hajemo iyo challenge y'ibiza kuko nko mu kwa kabiri hari imvura yaguye imirima imwe irarengerwa umusaruro ntiwabasha kwanikwa neza nk'uko wakagombye byumvikane ko toni bari bafite muri kontara n'isoko zitazagerwaho kubera icyo kibazo ubuvugizi bwo burakorwa buri munsi abadepite barabibabwiye kugira ngo nyine iki kibazo cy'ibiza bagikurikiye kuko iyo urebye usanga ingufu z'abaturage ubwabo birenze ubushobozi bwabo kuko bo baba baragerageje umuturage ntabwo yakwemera kubura umusaruro kandi awubona ahubwo bakeneye ubufasha ubuyobozi bw'akagari ka cyogo buvuga ko iki kibazo kimaze igihe kandi abaturage bakora ibishoboka ngo bakumire aya mazi ariko bikaba iby'ubusa ngo ay'ubwiko yohani mariya vianney niwe munyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka cyogo muri uyu murenge wa muko bikiri akarere ka mutobo bigeze gushyiramo ibijyanye n'ubudehe baragazura amazi akajya yatemba agenda ariko ubu ngubu amasuri yose yaraje hazamwo amabuye ku buryo birenze ubushobozi bw'abaturage dukora imiganda ariko byaratunaniye ku buryo ubu ngubu aricyo gihombo dufite inahangaha kandi site yeramo imyaka cyane yera ibinyomoro yeramo ibigori ibishyimbo n'igice kimwe cyeramo ibijumba n'amateke ariko ibyo byose amazi araza akabyuzurana hari impungenge by'uko umusaruro ushobora kubura bikaba byanateza n'inzara muri kano gace nicyo twiteze ubu ngubu kuko ubu ngubu harimo ibishyimbo harimo n'ibinyomoro bari barahinzemo ariko nta cyizere dufite cyo kuzasarura turi mu gihe cy'imvura n'ubu turi gukora imiganda idasanzwe ya buri munsi buri munsi ariko ubu ngubu ni ikibazo dufite ibinyomoro byose byuzuyemo amazi n'ibishyimbo byuzuyemo amazi ariko ni ukudukorera ubuvugizi abaturage twiteguye inzara imigezi ya nyabesha z'amararo nyamukwana na mbura amazi yose ituruka mu misozi igahurira muri site abaturage bahingamo ikarengera imyaka ubuyobozi bw'akarere ka musanze buvuga ko ku bufatanye n'inzego zinyuranye harimo gukorwa inyigo y'uko ayo mazi yashakirwa inzira yagutse akajya atemba atiroshye mu mirima y'abaturage ndabereye augustin ni umuyobozi wungirije w'aka karere ushinzwe iterambere ry'ubukungu ni byo koko mu karere ka musanze dufite ikibazo cy'amazi cyane cyane aterwa n'ahaturuka mu birunga ku buryo mu birunga imvura iragwa ukabona amazi aturutseyo aje ari menshi cyane akaba yagira ibyo yangiza byaragaragaye ko ari ikibazo wagera naho nko muri muko ni umurenge uturiye indi mirenge y'imisozi ku buryo hari amazi aturuka mu misozi hejuru akamanuka akaza akaba yakwangiza imyaka hasi ariko hari ibyo tugomba kuba dukora duhereye muri ya misozi imisozi mvuze iri mu mirenge ya busogo aho ngaho amazi aba aturuka ari menshi cyane hari abaturage baba batuye aho hejuru baba bagomba gufata amazi ariko nanone turimo turakora gahunda ijyana no gukora imirwanyasuri cyangwa se terasi ziri progressive amaterasi yikora ubuyobozi bw'aka karere kandi buvuga ko iyo nyigo yatangiye gukorwa ihuriweho n'uturere twa musanze burera nyabihu na rubavu twose dukora kuri pariki y'ibirunga kandi ko iyo nyigo nirangira ari izamara impungenge kuri aya mazi aturuka mu birunga akaba yanahitana ubuzima bw'abantu nk'umugezi wa mutobo n'uwambazi harahica neza neza ku ngo z'abaturage ku buryo isaha iyo ari yo yose ishobora kubasenyera cyangwa kugira bitwara ku biro by'akagari ka cyogo ho hacumbitse imiryango ibiri yamaze gusenyerwa n'aya mazi claude ganza munyamagana mu majyaruguru y'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika turiko dusa nk'abegereza gusozera kino kiganiro iwanyu mu ntara ariko imbere y'uko tuhava duhana agahindukira inkuru imwe nari nace ku masonga nkitangura zimwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya rusenda muri site ya rurinda zivuga ko zugarijwe n'ikibazo co kubura amazi abavuganye na mugenzi wacu vedaste ngabo bamubwiye yuko ingaruka mbi ziza zatanguye kwibonekeza iyo ugeze muri village ya mirongo itatu na gatatu mirongo itatu na gatanu mirongo itatu na gatandatu ndetse na mirongo ine na karindwi abatuye izi village bagutura ikibazo cy'ibura ry'amazi kuko uhura n'abana ndetse n'abagore bamanuka umusozi wa rusenda abandi nabo bazamuka bikoreye amabido y'amazi babavanye mu mugezi wa rusenda kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri umunsi wa bonane twavomye rusenda kugeza n'uno munsi tukinywa rusenda kubera turagenda ku ibombo ibombo ryacitse kuva kera nta tiyo twebwe mbere igihari no kuhaba ntayigihari tuvoma nyene ibi ibi bizibe nyene nivyo tuvoma ibi ngibi turi kubona ngaha yego aya nyene nayo niyo tuvoma tukagenda kunywa n'umuti ntibakidushiriramwo baratwibagiye no kudushiramwo umuti jende mu village ya transisi ni ukuri muri village yacu ni ukuri abo ni banyaruka baze kuduha amazi iyi village yacu ni amazi dukunda kuronka tuvoma ngaha rusenda tumesura muri rusenda tukogereza amasahani muri rusenda tukagera hano tukoga rusenda tukayatekesha kandi tukagera hano tukayanywa zimwe muri izi mpunzi zituye muri iyi site ya rurinda zikoresha aya mazi y'uruzi rwa rusenda ndetse n'ava mu misozi zatubwiye yuko aya mazi azitera indwara zirimo impiswi iyo zayanyoye kuko atemberamo imyanda iba ivuye mu misozi twahora tuvoma itatu na gatatu itatu na gatatu ivomo yarazibye ubu tuvoma ahantu mu ibuye ahantu mu village ya mirongo itanu nk'iyo village ya mirongo itanu uvomye amazi ukayanywa gatatu malariya ica itangura kubira uca urwara malariya kubera kubera ari amazi mabi tutarinda kuyateka nayanazanana mu muhora mariba mu musozi hejuru none se hari abari bagwara kuva batangira gukoresha amazi hari n'abahano bamwe barahora barahara barahora no kudahwa kubera iki kibazo cy'amazi kiri muri site ya rurinda usanga hari impunzi zija bukuruzi rwa rusenda zikajya gushakira amazi yo kunywa muri village ya gatandatu yo muri site ya rusenda abandi nabo bagahitamo kuzinduka mu rukerera muri village ya mirongo itatu na kabiri niyo kwizego esperance no muri village ya mirongo ine na karindwi iyo tujya kuvoma naho utonze ukaza nka saa kumi n'imwe y'ubuca ugasanga uwo muri iyo village yatonze wowe ntupfu ushikiriwe acaguma avomera abo muri iyo village we acaguma ku murongo wugira kabiri ntupfu urose amazi utahana amabido uko nyine nta mazi uronka natonze nka saa kumi n'imwe n'inusu ubugire buce ndashikana saa tatu mvomye ibido imwe naho nyine babanshishirize mu bamfuye agasoba utwo mba ndose mba ntomboye tuba ari utwo kunywa njya njya kuvoma aho mu ibuye ayo guteka umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu rusenda n'ibizi fose yemeza yuko iki kibazo cy'ibura ry'amazi muri iyi site ya rurinda gihari ariko bakaba bari gushaka uburyo bakemura iki kibazo mu buryo burambye ni kuvuga igihe cyose abatekinisiye baba bagiyeho gukora ry'amazi mugabo yarananiranye ariko kuno mwanya bategura yuko bategerezwa kubaka ikiraro kuri uruzi rusenda kugira bace bafatiraho n'igatiyo y'amazi kugira ikomere kenshi igatiyo izitwagwa n'amazi mama bo basanga itiyo yacitse uko ubu mu rurinda virema abantu barahangayitse amazi ntibagira aho tuguma twishyuza kuri hasere twagerageje gushaka kumenya umubare w'abarwayi bashobora kuba bararwaye indwara zituruka kuri aya mazi mabi ya rusenda banywa abayobozi b'ikigo nderabuzima cya rusenda ntibawuduha gusa mu mezi ashize ishiramwe rya croix rouge ryari ryashize umukozi ku mugezi wa rusenda kugira ngo azajye ashira imiti mu mazi izi mpunzi zivoma mu rwego rwo kuzirinda indwara ya korera vedaste ngabo ku bw'ijwi ry'amerika mu rusenda ho mu ntara ya kivu y'amajyepfo pedasite ngabarakenewe no kuri duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi yamara imbere y'uko duhana agahindukira ndabibutse y'uko bamwe mu batavuga rumwe na leta y'u Burundi abahunze igihugu hamwe n'abakiri mu gihugu bahuriye i kampala muri uganda mu mwiherero w'iminsi itatu mu mpera z'indwi iheze umwe mu bitabiriye iyo nama yabaye mu ibanga yabwije ijwi amerika ko yari igamije kurondera guhuriza ku mukandida umwe rudende yo baserukira amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri no kwiga ingene bosenyera ku mugozi umwe mu ntumbero yo kuzuzuzanya bitegurira ayo matora yo muri bibiri na mirongo ibiri naho isoko ry'ijwi rya amerika ryemeza ko ahanini impande zitabi- zitabira ivyo biganiro zemeranije ko icihutirwa ari ukuraba ingene bo kwitabira amatora basa umukandida umwe hari ibindi bibazo muri ivyo vyagarutse babwirizwa gutorera inyishu nko gukurwaho imitahe mpuzamakungu mwakoze inshuti bakunzi kumviriza ikiganiro iwanyu mu ntara cari kiremeshejwe na jowe diane nahazwe yakoze fasili gebehu yari muhinga bw'ivyuma na enjeniyeri bafatikanije twemye tubifurize umunsi mwiza
Moi, ta main, que j'habite, on doit de cette alliance.